Uh, my brother, my sister, good afternoon. I uh, won't shook my mouth for this matter of election when they happen. when one ṣẹlẹ̀ for Nigeria, I say 2023. Me, I not be a, a young man. I be elder by age. So, now London na I dey. I dey see wetin they happen for Nigeria. And I wan tell Papa, Mama, children when dey school when dey house now when suppose to dey school parents when get children when suppose to dey school now when dey house pensioners when dem no gree pay workers when dem dey delay their money people when no when go go hospital dem no go see doctor people when you know dem dem dey maltreat all these boys when dem dey kick here and there say dem be yahoo all the people wey come out last time when they say oh make dem change police dem no gree change police make dem change size dem no gree change size dem come turn everything against dem this one now na your time your party na im be obi party obi peter obi party anywhere wey peter go everybody go follow am structure na obi get structure i don tell everybody when i dey give money to for nigeria any of my friends, if everybody must vote for Peter Obi, we went day here now, as I day here for London. I did open my net, I did, we did link up now. When time don't reach for vote, we go put money together. We don't know Peter Obi, but we go put money together. They sponsor campaign from house to house. We don't ready to do this thing because we went there abroad. If house better, we no go dey send money as we dey send but if una dey suffer like una dey suffer now now we still dey suffer because any money where we get we dey send out to una you get the point at the lecture for for for for eh, london here i be lecturer month not day where they not dey pay me Are the feel for the lecturers when they Nigeria because if some of them come abroad now, dem not go fit take them for that position because for the there's what we call gap. Gap dey their profession. They go ask them this gap wetin you take and do? So if this person be professor, instead of them to start him on that level, they go bring am down because gap don't dey. So that is why I also dey some of my friends and the children when I teach for Nigeria before I come abroad when be when be professor now. Say look Look, you guys, eh, you know, you guys should think about all these things as well. It's as they affect the students, now so it they affect una. So make una not think say now only the students it they affect because you need to carry out your research. So una not the one. So you guys supposed to do all these things so that life go be better. Innovation go day. I not blame una because money no day. If we dey carry out research here, they dey give us money now. nigeria not ready dem wan put una make una the poor so that they go feed the lord on una when election come because person when they hungry they give her money he go go vote but this time make it not be like that i just they beg everybody see doctors they no they pay them well lecturers doctors they no dey earn but politicians go dey earn millions come on man eh, where that where that where that they happen na only nigeria because all of us allow am So if we team up, like I told you, me not be child of this generation anyway. I not go. I not. I not day here. I not be small picking. I be elder. So I just they talk this one because of the children when you know the children when they never born and una now when supposed to go school when not go look. I can't imagine the children when they teach for school. If now three years they want to spend for school, three years they don't finish they come out. But for Nigeria, the three years, they were still out to five. Sometimes you're not going to know whether you'll graduate. Come on, children, rise up. This is your time. So just rise up. I go make another video because, I mean, I know they do all these things before, but right now, I need to lend my voice to it so that everybody go to change. Like I said, we are all putting our monies together to make sure that we support Peter Obi project. I don't know, we don't know, but his talk resonate with us. It makes sense. All this Dagaban and Atiku, make una ask dem where they get their money This money wey dem dey use where dem get am eh article na article from wetin i read na custom officer from custom officer I come blow eh the other man wey be jagaban he was a governor how much be governor salary eh from there he don blow come on trace these people to their to their background somebody lie about im age and we still dey support am somebody went lie about in age Now you not go feel like take carry money for government come on parents wake up If they pay me you know so i go speak more again so if you get these clips I beg, share them with people. share am i'm not dey say make you share make i get the money no way i mean i don't get my money finish but share this thing make people get advice that is why i don't speak grammar make people mama wey dey village my own now be say during election we wan put money together this one no be say campaign outside from house to house from village to village from town to town from city to city we are ready some of us dey even dey plan now to come nigeria you get the point we are not going to the south we are going to the north so that the northerners go get sense take follow this project yeah so i wish you all good luck.